Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mu Rwanda mudukurikira kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika abadukurikira kuri interineti mwajya kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya ikigo Maison Shalom gifasha impunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda cyatangiye umugambi wo kwigisha impunzi imyuga n'umuco biciye mu cyo bise akademi ubuntu bazibanda kuki hariho izijanye n'ibungabunga ry'ibidukikije hariho izijanye n'amagara meza hariho izijanye gufasha abigeme abana b'abakobwa inyigisho zijanye nabo mu buzima bwabo bwa minsi yose abakobwa b'imiyabaga bakiri bato uwo ni emeri emeri imana ashinzwe ishami ryo kumenyesha amakuru muri maison shalom muri uganda abatavuga rumwe n'ubutegetsi baramagana bivuye inyuma ubugizi bwa nabi bw'inzego zishinzwe umutekano muri iki gihe abanyayuganda bitegura gutora perezida naho impuguke z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ziritegura kujya mu mujyi wa huan mu bushinwa muri iki cyumweru gukora iperereza ku nkomoko y'icyorezo cya virusi itera covid cumi n'icyenda aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi afurika y'epfo yongereye igihe cy'ingamba yafatiye kurwanya ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona ni mu gihe umubare w'abandura ugenda wiyongera inkuru mugezwaho na fideli nyongabo perezida wa afurika y'epfo Cyril Ramaphosa avuga ko bikenewe ko ingingo zo kwirinda ikwiragira rya covid-19 zibandanya gushirwa mu ngiro yavuze ko leta yiwe yiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ironke ibipimo by'incandago bihagije yatangaje ingingo yo kongereza ikiringo c'umukwabu wo mw'ijoro couvre feu mu gihugu hamwe no kuziririza inzoga n'amakoraniro y'abantu benshi perezida Ramaphosa avuga ko ikiza ca covid-19 kiriko kigira ingaruka zikomeye cyane mu gihugu muri iki gihe abakirwa mu bitaro n'abahitanwa nawo biri hejuru cyane kurusha uko vyibonekeje kuva umuntu wa mbere atowemwo uwo mugera mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Ramaphosa yatangaje ko bazokora ibishoboka vyose kugira bagabanye ibitigiri by'abandura covid 19 biciye mu kwirinda ico kiza hamwe n'umugambi wo gucandagisha hamwe n'umugambi wo gucandaga abanyagihugu benshi bashobotse kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abantu bashasha banduye umugera wa covid 19 bagera ku bihumbi ijana na mirongo icenda abamaze guhitanwa nawo barenga ibihumbi bine n'amajana atandatu ubwoko bushasha bw'umugera wa covid 19 buherutse kwiyadukiza mu gihugu buriko butuma ibitigiri vy'abandura vyiyongera cane kurushiriza umuyobozi mukuru w'umuryango w'abibumbye onu antonio guterres yatangaje ko yifuza kuzongera kuyobora uyu muryango fidel niyongabo arakomeza iyi nkuru ivyo yabitangaje icese ku munsi wa mbere mw'ikete yarungikiye perezida w'urwego rukuru w'ishirahamwe onu volcan boxir muri iryo kete yavuze ko kubandanya gukorera ishyirahamwe ayoboye muri iki gihe mu ntumbero yo kubandanya kurangura imigambi yaryo coba ari icyubahiro kuri we ikiringo ciwe c'imyaka itanu kizorangira ku itariki mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe antonio guterres afise imyaka mirongo irindwi n'umwe muri iki gihe yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca portugal yarayoboye kandi ishami ry'ishirahamwe onu ryitaho impunzi ku isi hcr yatowe gusubirira ban kimun inyuma y'amatora atari yoroshe yabaye mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu Guterres yatanguye icesa amabanga yo kuyobora ishyirahamwe ONU ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi Guterres avuga ko yiteguriye kuyobora ishyirahamwe ONU mu kiringo kigira kabiri mu gihe ibihugu bigize iryo shyirahamwe vyomwizera umuvugizi w'ishyirahamwe ONU Stefan Dujarric avuga ko Guterres yariko yishura ku ikete yarungikiwe na perezida w'urwego rukuru rw'iryo shyirahamwe Volkan Bozkir ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye iryo kete ryamubaza aho ahagaze ku bijanye n'ikiringo kigira kabiri impuguke z'ishami rya oni ryita ku buzima wms zizagera mu mujyi wa huan mu bushinwa muri iki cyumweru aho zigiye gukora iperereza ku nkomoko y'icyorezo cya virusi ya korona itera indwara ya covid cumi n'icyenda nibyo nanone fidel niyongabo atubwira abategetsi b'ubushinwa bamenyesha ko abo bahinga ba OMS bazotangura igikorwa cabo cyo gutohoza amamukwe mugera wa COVID-19 muri iyi ndwi mu gisagara ca Wuhan kiri hagati mu gihugu aho uwo mugera wibonekeje ubwa mbere mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'ubushinwa zao lijian yatangaje uno munsi ku wa kabiri ko abahinga b'ishyirahamwe oms bazoshika n'indege mu gisagara ca wuhan ku munsi wa kane bavuye mu gihugu ca singapore nta bindi birenga ngaho byatangajwe ku vyerekeye ikirangamisi cabo urugendo rwabo rwari rwitezwe mu kiringo c'amezi atari make umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe oms tedros adhanom ghebreyesus yerekanye mu ndwiheze ko atashimishijwe nuko ivyerekeye urugendo rw'abahinga b'ishyirahamwe ayoboye byafashe igihe kirekire kugira biherahezwe inyuma y'uko abategetsi b'ubushinwa batangaje ivyerekeye urwo rugendo ku munsi wa mbere tedros yaciye amenyesha ko abahinga ba oms bava mu bihugu bitari bike bazoshimikira ku kugena abantu benshi bandikiza ca covid cumi n'icenda Ubushinwa bwarakurikiraniye hafi ubushakashatsi bwose bwakozwe ku vyerekeye inkomoko y'ico kiza kirangamisi n'ibibanza abahinga b'ishyirahamwe OMS bazogendera mu gihugu c'Ubushinwa bizotegerezwa kwemezwa na leta ico gihugu cari yamirije akamo kuko hoba itohoza ryigenga cabandanije kivuga ko umugera wa corona ushobora kuba wazanywe mu gihugu uvuye hanze yacu Ethiopia iraburira Sudani ko imaze kurambirwa mu bijyanye n'impaka zishingiye ku rubibi Geoffrey Mutagoma adufitiye inkuru Ethiopia yihanije Sudani kuri wa kabiri ivuga ko itagishobora kwihanganira ko icyo gihugu kiguma kongera abasirikare ku mupaka bihuriyeho mu gihe ibihugu byombi byari bikiri mu nzira yo gukemura ikibazo bifitanye binyuze mu nzira y'ibiganiro kuva mu mwaka ushize havutse ikibazo cy'ubutaka bw'ahitwa Alfashka buherereye muri Sudani ukurikije umupaka mpuzamahanga ariko abahinzi bo muri Ethiopia bamaze igihe babutuyeho Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ethiopia Dina Mufti yabwiye abanyamakuru mu murwa mukuru Addis Abeba ko bigaragara ko Sudani irimo kwenyegeza ishaka intambara nubwo Ethiopia isaba ko ikibazo cyakemurwa binyuze mu biganiro cyakora yongeyeho ko buri kintu cyose kigira aho kigarukira bityo no kwihangana kwa Ethiopia nako gufite aho kugarukira Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Sudani yavuze ko igihugu cye kidashaka intambara na Ethiopia ariko ko niharamuka hagize ukendereza kitazabura kwirwanaho tariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi gushize sudani yatangaje ko yigaruriye ubutaka bwayo bwose etiyopiya ivuga ko sudani yayiciye muri humye ihugiye mu kibazo cy'imirwano yo mu ntara ya tigre ikigarurira ubutaka bwayo ikanyaga n'imitungo y'abaturage
barakoze bagenzi bacu batugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi ni radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko turi no kuri facebook no kuri youtube kuri voa radiyo yacu radiyo yacu ni mu ijambo rimwe mwakurikira kandi ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ibiganiro byacu birakomeje radiyo ijwi ry'amerika tugiye noneho gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika turahera muri uganda ahasojwe ibikorwa byo kwiyamamariza itora rya perezida mugenzi wacu ignace sebahizi ababwire uko bihagaze gusoza ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu byahuriranye n'isohorwa rya raporo igaragaza ubushakashatsi bwakozwe ku kuntu amatora azagenda byerekana ko perezida museveni ashobora kuzatsinda amatora n'ibice mirongo itanu na bitatu ku ijana by'amajwi nyamara ubu bushakashatsi bwerekanye ko abanyayuganda benshi batekereza ko inzego za leta zifite uruhare rukomeye muri aya matora zirimo izishinzwe umutekano hamwe n'akanama gashinzwe amatora bibogamye bityo ko amatora ashobora kutazaba mu muco umukuru w'akanama gashinzwe amatora Justice Byabakama yateye utwatsi cyo kuvuga ko aka kanama kabogamye avuga ko kateguye aya matora gakurikije uko amategeko abiteganya bwana francis kibirige ni umukuru w'ikigo cyakozwe ubushakashatsi cya afro barometer nyamara ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo bemeranyije n'ibyavuye muri ubwo bushakashatsi bavuga ko leta igomba kuba yabigizemo uruhare kugira ngo ice urutege ababashyigikiye hagati aho abakandida batatu batavuga rumwe n'ubutegetsi bahatanira uwo mwanya w'umukuru w'igihugu uno munsi basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bikorwa by'amatora bisigaye harimo cyane cyane icyo kurinda amajwi yabo kugira ngo atazibwa kandi akaba banavuga ko umugambi wabo ari uwo kunaniza perezida Museveni kugira ngo atazabona amajwi mirongo itanu ku ijana n'ijwi rimwe byemerwa kugira ngo umuntu atangazwe nk'uwatsinze amatora Colonel Kiza Besigye wiyamamarije uyu mwanya mukuru w'igihugu inshuro zigera kuri enye adatsinda niwe wahuje aba banyapolitike batatu aribo Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine w'ishyaka NUP Patrick Amuriat w'ishyaka FDC hamwe na Generali Mugishamuntu w'ishyaka ANT kwiyamamariza uyu mwanya mukuru w'igihugu bigomba kurangira uno munsi saa sita y'ijoro hanyuma amatora akazaba ejo bundi ku wa kane nyamara uku kwiyamamaza kwaranzwe n'imvururu nyinshi zahitanye abantu basaga mirongo itanu abandi babarirwa mu magana barafungwa ibi byatewe n'uko abashinzwe umutekano bagerageje kenshi guhagarika bakoresheje ingufu ibikorwa byo kwiyamamaza by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi babashinja kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda ibi byatumye benshi batinya batekereza ko imvururu zishobora kongera kwaduka mu gihugu mu gihe akanama gashinzwe amatora kazaba gatangaje uwayatsinze ariko bo bamwe badashaka ibi byanatumye ibihumbi by'abasirikare n'abapolisi bashyirwa ku mihanda itandukanye cyane cyane mu mujyi wa kampala bitwaje ibirwanisho biremereye birimo n'imbunda za rutura kandi uno munsi kajugujugu z'igisirikare akaba ziriwe zizenguruka mu kirere cy'umujyi wa kampala ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi ry'amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
ikigo Maison Shalom gifasha impunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda cyatangiye umugambi wo kwigisha impunzi imyuga n'umuco hagamijwe gukingira ibidukikije amagara meza gufasha abakobwa kwirinda kuba bagwa mu ngeso mbi n'ibindi icyo kigo kirateganya no kuvugana n'abanyeshuri barenga ijana baheruka guhagarikirwa imfashanyo yo kwiga kaminuza bourse cyajyaga kibaha umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu rwanda pierre claver niyo nkuru abafitiye inkuru ku bw'ikigo Maison Shalom gisanzwe gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda inyigisho zizotangwa mu mugambi cise Academy ubuntu ziri mu ntumbero yo kwigisha urwaruka rw'impunzi ndetse n'abanyarwanda babana akarangamutima ko kugira ubuntu haba mu mashuri mu kibano canke mu buzima busanzwe ni ishuri ryo ku buhinga bwa none bw'amasanamu zoom kubera ikiza c'umugera wa corona kitorohereza abantu guhurira hamwe ari benshi ico kigo kivuga ko ari n'akaryo ko guhuriza hamwe abantu benshi bari mu mihingo itandukanye ku isi Emery Emerimana ajira igisata cyo kumenyesha amakuru muri Mezo Shalom yabwije ijwi Amerika ko mu nyigisho zizotangwa harimo gufasha urwaruka rw'abigeme kwirinda ingeso mbi hamwe no gushurashuzwa ku nguvu canke bahendeshejwe utuna turiya hariho izijanye n'ibungabunga ry'ibidukikije hariho izijanye n'amagara meza hariho izijanye gufasha abigeme abana b'abakobwa inyigisho zijanye nabo mu buzima bwabo bwa misi yose abakobwa b'imiyabaga bakiri bato hari n'ibindi bijyanye no kwigisha ubuhinga urwaruka rw'impunzi ibintu bya audiovisuel kwigisha ubuhinga butandukanye kugira ngo dufashe nk'amashuri ku buryo abantu batarinze guhura ko tubona ko no muri ibi bihe by'ikikiza cya coronavirus abantu badashobora guhura nk'uko tuba tubishaka tumaze kuba dukoresha buno buhinga nta gihitigiri na kimwe tutashobora gushikira uwo mugambi uzokorera mu mpunzi zahungiye mu bisagara hamwe no mu ikambi y'impunzi z'abarundi y'amahamba ni umugambi utangujwe mu gihe ico kigo caheruka guhagarika imfashanyo zo kwiga ku banyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu bigo bitandukanye vya kaminuza mu rwanda barenga ijana abenshi biga muri ines ruhengeri iri mu karere ka musanze mu ntara y'amajaruguru ahahagaritswe imfashanyo z'abarenga mirongo itanu abandi biga i rwamagana i kigali i kibungo i gitwe n'ahandi ico kigo casiguye ko bitatumwe n'ubukene bw'uburyo ahubwo ko abo banyeshuri baciye ku biri n'akarangamutima hamwe n'amahame ico kigo kigendera ko abo banyeshuri bobo biganiye ijwi ry'amerika ko batigeze basigurirwa igituma bahagarikiwe iyo mfashanyo inyuma y'amezi atatu iyo ngingo ifashwe ijwi ry'amerika ryashatse kumenya ko atagihushane coba kirimwo kwigisha bamwe abandi bagahagarikwa richard nijimbere aserukira ikigo mezo sharoma mu rwanda siko abibona nta kangonongono na gato karimwo ibyabaye ni nk'igisita cyatuguye ko haba ikibazo cyo guhanahana amakuru hagati ya mezo shalomu n'abo banyeshuri ariko twebwe nta mugambi wo guhagarika ayo maburuse twari dufise nta n'uwo dufise ariko n'ibyashyika hakagira bavamwo kubera iyo ngorane nyine yo guhanahana amakuru nyine biratubabaje ariko nta kundi tuzobyakira uko nyine turifuza kuganira n'abo banyeshuri ariko biracagoye kubera ko ibihe turimwo twari twifuje kubonana nabo amaso mu yandi ariko murabona biracagoye mugabo muriko murabona yuko n'ubuhinga nyine buriko buratera buja imbere ngira ngo tuzava tubwifashishe twongere tuganire nabo kugira ngo abumva bagishaka kubandanya natwe bashobore kubandanya ariko twubakiye nyene ku nyigisho zimwe zimwe muri izi tugiye gutanga abenshi muri abo banyeshuri bari mu mwaka wa nyuma ubu bavuga ko bari mu yabira kuko byatumye batarangiza umwaka ku izina rya bagenzi we roke bideri yiga muri nesi ruhengeri yabwiye ijwi ry'amerika ko bobo icyo bifuza ari uko icyo kigo cyo kwisubira ko bakaronka uburyo bwo kuriha maze bakarangiza neza umwaka w'ishuri icyo bikoze roke bideri amaze kuvugana na bagenzi we yatumenyesheje ko atacu bashima kuvugira kuri mikoro zacu gusa yadutangarije ko amashuri biga ko yabangiye gusoma ibitabo birangiza umwaka mu gihe batarariha amafaranga y'ishuri bari basanzwe barihigwa n'ikigo mezo shalomu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icyo kigo kimaze kuramura imikanga rirenga amajana ane yarangije kaminuza abandi barenga bo inshuro zibiri biga mu mashuri yisumbuye abandi bize imyuga abenshi nabo mu mikambi y'impunzi y'amahama cyekarabeni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
ingabo z'umuryango w'abibumbye monusco zakoreraga mu gace ka rusenda muri teritwari ya fize mu ntara ya kivu y'amajyepfo zimuye ibirindiro kugenda kw'izo ngabo bihangayikishije impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi mirongo itatu na bibiri ziba mu nkambi ya rusenda iri mu karere kabarizwamo imitwe myinshi y'inyeshyamba umunyamakuru ijwi ry'amerika muri repubulika ya demokarasi ya kongo vedaste ngabo abaha inkuru irambuye mu mpera za kino cyumweru dusoje ubuyobozi bwa monisuko n'ubuyobozi bwa segiteri ya tanganyika bafunze ikigo cya monisiko kiri mu birometero bigera kuri bibiri uvuye mu nkambi ya rusenda ni ikigo cyabagamo ingabo zikomoka mu gihugu cya pakisitani gusa umubare wazo umuyobozi wa monisiko muri uvira bwana isaka danyosi yirinze kuwutubwira kuko ari ibanga rya gisirikare kuba ingabo za monisiko zivuyeho zakoreraga mu rusenda bisa n'ibyateye ubwoba zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri muri iyi nkambi irimo abarundi barenga ibihumbi mirongo itatu na bibiri kubera impamvu z'umutekano wabo urabona izi ngabo za monisiko zari ngaha mu rusenda zari zitubakije runini kuko twebwe umutekano ngaha mu rusenda ntabwo tubona ko umeze neza urabona hari imigwi igenda igwanira ngaha mu gihugu cya kongo kandi niyo bari baratembera turababona baca ngaha n'inkoho urumva hanyuma rero abanyagihugu tukagira ubwoba kandi n'ibijyanye n'ibyo hashobora kuba impunzi z'uko ziranyanyazwa zikagenda zikitabaza aho hepfo bagatanga raporo nabo nyine bakaduserukira noneho ikibazo kikaca cyumvwa n'ingoga ariko mu by'ukuri nk'igihe izo ngabo za munisiko ziba zidahari twebwe turashobora guhura n'ikibazo cy'impanuka bivuye muri iyi zone turimo kuko ni zone ruje niko twaje banabitubwira rero biraduteye amakenga biraduteye amakenga cyane monisiko yadufashe ikintu kinini cyane kubitekeye ikagenda bisa n'icyenda na gatanu igihe twari duhunze icyenda na gatanu byabaye nk'uko ibi rero birasa biboneka yuko natwe umunyabwenge yovamo nyine agapfakirikana cyangwa agakira byagenze gutyo icyo gihe baraduteye mu- ku ruvunge i buvira mu isange baradutera hajya mu rubirizi hose mu mu rukamanyura baraduteye tugira ubuzima bubi none rero twebwe twacitse ku icumu kiriya gihe nitwe twari turi hano mu rusenda none nabo basubiye kugira ibintu bisa na biriya abasirikare ba kongo barahari aha ngaha mu rusenda babacungira umutekano abasirikare bo muri kongo barahari mu mutekano wabo turawuzi n'ujya nyine namwe muzi gute umutekano wabo turawuzi ah, mu- ah, akagukoberanya akagukuramo icyari kugutunga ubwo se wumva iyo ari umutekano usibye kuba izi mpunzi zo mu rusenda zizeraga ingabo za monisco ku bijanye n'umutekano zivuga yuko monisco yagiye zifasha kugeza ibyifuzo byazo ku buyobozi bukuru bwa seri ndetse n'ubwa leta ya kongo mu buryo bwihuse abasirikare ba monisiko badufasha ba- mu gihe tugiye kubakakira yuko hano bimeze nabi bashobora guca barumvikanaho amajwi imbere hanyuma inyishu igaca yishyurwa tukabona yuko tubuze umutekano kubera ibyo ngabo n'inzara yaba yadukubita mu gihe turiko turasaba indya noneho ntibatwumve bigatuma abanyagihugu bagira mandamano impunzi bagize mandamano ntibagenda kuri sene bamanuka hepfo kuri monisiko bagatakamba bavuga ati twebwe inzara iratwishe baranaduha amafaranga bakayatunyanyasa ntibayaduhe noneho ubwo bigaca bituma nabo nyene batanga misaje iriya igeneve noneho inyishu igaca iboneka ubwo nyene bakaduha ubwo ba- baduterera nyine bakabiduha kugenda kwayo ni igihombo cyacu kandi biraduteye impungenge monisiko yadufasha yo inzara ba- ba- hasereye twebwe kuduhemba bagendaga tukabatakambira tugahungira hariya bakohereza amashusho i buraya bakavuga ati impunzi zirameze nabi dore nimurebe ukuntu zimeze bakaturungikira ibiryo n'ingufu none ubu se tuzosubira gutakira nde uruhande rw'ubuyobozi bwa monisco buvira bwo buvuga yuko hagabanutse ihohoterwa ry'imitwe yitwaje ibigwanisho mu rusenda kandi ko leta ya kongo yongereye imbaraga mu gisirikare n'umutekano mu nkengero z'inkambi ikindi ni uko imbere mu nkambi nta bibazo by'umutekano muke impunzi zifite cyangwa ihohoterwa amakuru dukesha umuyobozi wa monisco muri buvira bwana isaka ndanyosi avuga yuko abasirikare ba monisco bavuye mu rusenda bamwe bazajyanwa mu bijombo abandi bakajyanwa baraka uyu muyobozi wa monisco muri buvira akomeza kuvuga yuko monisco ivuye mu rusenda isi izeyemerera abaturage baho ko izabubakira ikiraro cya rurinda ndetse na stade y'umupira w'amaguru muri iyi myaka itanu monisco yari imaze mu rusenda hari ibikorwa yagiye ikora birimo kurinda impunzi ibitero bya yakutumba byo mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi byibasiye aka karere inkambi ya rusenda iherereyemo vedaste ngabo ku bwaragijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu
bakunze baradiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje tuve muri afurika y'ibiyaga bigari tugana inaha muri leta zunze ubumwe za amerika abadepite b'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress barateganya gutora iri joro kugira ngo bemeze umwanzuro usaba visi perezida wa repubulika mike pence gukoresha ivugurura ry'itegeko nshinga rya makumyabiri na gatanu kugira ngo akure ku butegetsi perezida donald trump thomas kamirindi iri vugurura ni bwo kuki ivugurura rya makumyabiri na gatanu ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryemejwe burundu mu kwezi kwa kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na karindwi rigamije gusobanura neza uko perezida na visi perezida bagomba gusimburwa ku butegetsi igihe batakibashije gukora akazi kabo kubera impamvu zinyuranye nko kwegura urupfu cyangwa kwirukanwa ku mirimo yabo rigizwe n'ingingo enye ingingo ya mbere ivuga ko iyo perezida akuwe ku butegetsi yitabye imana cyangwa yeguye visi perezida we ahita aba perezida byabayeho inshuro nyinshi mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika ariko mureke twibukiranye ingero ebyiri za hafi mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu perezida john f kennedy yarishwe visi perezida we lyndon johnson ahita amusimbura aba perezida naho perezida richard nixon yeguye mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kane ahita asimburwa na visi perezida we gerard ford ford yakoresheje iri vugurura rya makumyabiri na gatanu ry'itegeko nshinga ingingo yaryo ya kabiri ashyiraho visi perezida we nelson rockefeller iyi ngingo isobanura ko iyo visi perezida avuye mu mirimo ye perezida ashyiraho undi visi perezida ugomba gutangira akazi ke ari uko amaze kwemezwa ku bwiganze bw'amajwi n'imitwe yombi ya kongeresi johnson we ntiyigeze akoresha iyi ngingo yategetse igice cyose cya manda ya kennedy cyari gisigaye kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu adafite visi perezida ingingo ya gatatu iteganya ko perezida ubwe ashobora gutanga ubutegetsi by'agateganyo iyo yumva adashoboye gukora akazi ke mu gihe gito yandikira abakuru b'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko akabibamenyesha noneho visi perezida akaba amusimbuye by'agateganyo ariko icyo gihe visi perezida ntabwo aba abaye perezida niko byagenze mu kwezi kwa karindwi mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatanu icyo gihe perezida ronald reagan yagiye mu bitaro agomba kubagwa yakoresheje iyi ngingo ya gatatu y'iri vugurura rya makumyabiri na gatanu ry'itegeko nshinga yandikira inteko ishinga amategeko ko ahaye ubutegetsi bw'agateganyo visi perezida we george hw bush nyuma y'amasaha umunani reagan yarongeye yandikira congress ko yakangutse kandi ko asubiranye ubutegetsi bwe perezida george w bush nawe yarayikoresheje iyi ngingo rero inshuro ebyiri kubera kujya mu bitaro umwanya muto mu bihumbi bibiri na kabiri no mu bihumbi bibiri na karindwi asigira ubutegetsi visi perezida we by'agateganyo dick cheney ingingo ya kane y'iri vugurura rya makumyabiri na gatanu ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika niyo abadepite barimo bagenderaho uyu munsi basaba visi perezida mike pence gukura perezida trump ku butegetsi ariko kugeza ubu iyi ngingo ntirakoreshwa na rimwe ni ingingo ndende isumba kure iya mbere iya kabiri n'iya gatatu ariko mu magambo make ivuga ko visi perezida n'ubwiganze bw'inama y'abaminisitiri bashobora kwemeza ko perezida atagishoboye gukora akazi ke bityo bakamukuraho icyo gihe ni visi perezida uhita ajya ku butegetsi bagomba kubimenyesha abayobozi b'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko mu nyandiko gusa rero perezida bakuyeho nawe iyi ngingo imuha uburenganzira bwo kwandikira bariya batware b'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko anyomoza icyemezo cya visi perezida n'abaminisitiri be nabo nanone bashobora kongera bakamukuraho bwa kabiri binyuze mu nzira imwe mu gihe kitarenze iminsi ine iyo bigenze bityo nk'uko iyi ngingo ikomeza ibisobanura kongeresi igomba gukemura impaka mu gihe kitarenze amasaha mirongo ine n'umunani icyemezo cyayo kigomba kubona amajwi ya bibiri bya gatatu muri buri mutwe w'inteko ishinga amategeko iyo kitabonye aya majwi perezida wa repubulika asubirana imirimo ye asubira ku kazi ke umwanzuro w'abadepite uteganya ko mike pence agomba gutanga igisubizo mu gihe cy'amasaha makumyabiri n'ane bitabaye ibyo abadepite bazahita batangira gutegurira perezida trump ikirego bazashyikiriza sena kugira ngo ikiburanishe ikirego bita impeachment mu cyongereza iki kirego giteganya icyaha kimwe rukumbi gushishikariza rubanda kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi nyuma y'igitero cy'abayoboke ba perezida trump ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ku wa gatatu w'icyumweru gishize inshuti mwarimo duteze amatwi aha niho ibiganiro byacu bihumurije ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bose bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho amajwi yegeranijwe na fatuma karara animasi ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona